tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba n'amakuru mugiye gushekerezwa na diana nininahazwe mu gihugu c'u burundi ibarabara nyanza lak rumonge rimaze imyaka cumi n'ibiri ritanguye kubakwa ariko gushika ino saha ntirirahera urabona nk'ubu kuva barikoze kuva ngaha no gusika mu rumonge nk'isaha n'inusu cyangwa utevye amasaha abiri ubu n'amasaha atatu kubu ntunyaruka kubera iki ibyo bintu by'ibinogonogo biriko biragaruka mw'ibarabara masabo idi ni umwe mu bakoresha ibarabara nyanzarake rumonge turagaruka kuri ino nkuru mu buryo burambuye handi hato mu y'intambara ya israel na hamas muri make israel irategekanya gutanga agahengwe gato k'intambara kugira ngo imfashanyo zishike mu ntara ya gaza kandi ibohoze abanyagihugu bafatiwe muri gaza navyo twabiteguye uburusiya mu yindi migabane butangaza ko bwaburijemwo ibitero cumi n'indwi vy'indege za ukraine zitagira abadereva bazita drone mu gifaransa idonido ni mu kanya isase musangwa ikaze reka mpere kuri ino nkuru narince ku masonga mu kanya umushikiranganje wa mbere wa israel benjamin netanyahu yatangaje ko igihugu ciwe kiriko kiriyumvira guhagarika mu kiringo gitonya ibikorwa vyaco vya gisirikare kugira ngo imfashanyo zishobore gushika mu ntara ya gaza abo umurwi wa hamas wagize imbohe nabo babohogwe naho biruko netanyahu avuga ko israel itikoza amasezerano yo guhagarika ingwano imazemwo ukwezi n'umurwi wa hamas fidel nyongabo mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri amerika abc news netanyahu yavuze ko israel izorangura amabanga yereke umutekano muri rusange mu ntara ya gaza mu kiringo atatomoye neza aho kizorangirira yavuze ko ari mu ntumbero yo gushika ku mugambi bihaye wo gutuza ubutagisubira inyuma umugwi hamas benjamin netanyahu agira ati well, nta masezerano yo guhagarika ingwano azohaba mu ntara Gaza abagizwe imbohe batabanje kurekurwa ku vyerekeye agahengwe ko mu kiringo gitoyi twarabikoze imbere yaho nibaza ko tuzoraba uko ibintu bizoba vyifashe kugira turekurire imfashanyo kwinjira mu ntara Gaza abagizwe imbohe nabo barekurwe yamara sinibaza ko amasezerano yo guhagarika ingwano azohaba nibaza ko ivyo bishobora kugiramira urugamba turimwo n'utwigoro two gukora ibishobotse byose kugira ngo abagizwe imbohe barekurwe ikintu cyonyine barwanyi bo mu rwi Hamas bumva ni inguvu za gisirikare turiko turakoresha muri iki gihe
ibiro vya perezida wa amerika ku munsi wa mbere vyaratangaje ko perezida joe biden n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu baganiye kuri telefoni vyerekeye umugambi wo guhagarika ingwano mu kiringo gitoyi kugira biha akaryo abasivile mu ntara ya gaza ko kuva mu bice ingwano iriko iberamwo hazoba kandi ari mu ntumbero yo gufasha mu gikorwa co gushikiriza imfashanyo abasivile bazikeneye no kwohereza umugambi wo kurekura abagizwe imbohe
fidela niyongabo urakoze tukiri ku rupapuro rw'ivy'intambara urusiya bwemeza ko bwaburijemwo ibitero cumi n'indwi vy'indege za ukraine zitagira abadereva mu gifaransa bazita drone ivyo bitero vyari mu turere tw'ibahari yirabura hamwe no muri krimeya oriane itangishaka atubandaniriza ino nkuru ubushikiranganji bw'uburusiya bujejwe kwivuna abansi kuri uyu wa kabiri bwatangaje kandi ko bwasambuye indege za drone icenda bwongera buhagarika izindi ndege umunani mikael razvozaye buramatari w'intara ya sivastopol yavuze ko ibisigarira vy'imwe muri izo ndege zitagira abadereva zasambuwe vyakomerekeje umuntu umwe ivyo bibaye mu gihe perezida wa ukraine vladimir zelensky mu kiganiro kuri televiziyo ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kuganira ku bijanye n'amatora mu gihe c'ingwano ari ugusamara cyane kuvanze no kutiyumvira neza perezida zelensky yavuze ati turakwiye kumenya ko turi mu bihe vyo kwivuna umwansi ibihe vy'intambara bisaba gukingira ubuzima bw'abanyagihugu yongeye ko ati sinkeka ko ari ibihe vyiza vyo gutunganya amatora
hejuru ry'amerika turacabandanya n'amakuru agezweho irya nino ku isi tuyabandanize muri somaliya aho leta y'ico gihugu yashizeho ibihe bigoye ni nyuma y'imvura y'isegenya yahitanye abantu baba cumi na batanu isenyura amazu yongera ibomora amabarabara n'ibiraro fidel nyongabo abakozi bajejwe gutabara baragerageje gushikira abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana ane bafatiwe mu myuzure y'amazi yatewe n'imvura y'isegenya mu gice ca Luke kiri mu ntara ya Jubaland iri mu bumanuko bwa Somalia. Amashirahamwe ajejwe gutabara yatangaje ko imvura y'isegenya n'imyuzure vyateye vyahitanye abantu batari munsi ya mirongo itatu ababarizwa mu bihumbi n'ibihumbi barava mu zabo mu bihugu vya Kenya na Somalia. Amina Mohamed ni umwe mu bari mw'ikambi y'abavuye mu vyabo. Amina Mohamed agira ati
twaje tuva mu ntara ya lowe shabel twaje ngaha aho imvura igwa ijoro n'umunsi ni ikibazo gikomeye cyane turasinzikaye duke twari dufise twaratwawe n'imvura muri iki gitondo nashoboye kuronka icyayi cyo guha abana turakeneye imfashanyo mu maguru masha
Imvura y'isegenya muri Somalia ibaye inyuma y'imyaka ine yikwirikiranya y'uruzuba ntangere. Mu gihugu kibanyi ca Kenya ku munsi wa mbere ishirahamwe rijeje gutabara imbabare kwa Rouge yaratangaje ko igitigiri c'abapfuye cageze kuri 15 kuva imvura y'isegenya itanguye kugwa ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye.
barakoze fidel nyongabo na oriane itanga ishaka ku makuru yo muri somaliya ukraine israel gaza n'ahandi muri israel badutangarije mu kanya ayo mwumvise n'ayandi yo mu bindi bihugu agezweho ijyanye no ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya amakuru tuyabandaniriza nyanzalak na rumonge mu gihugu c'uburundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu ibarabara rya nyanzarake rumonge ryo mu gihugu c'uburundi rimaze imyaka cumi n'ibiri ritanguye kubakwa ariko kugera ino saha rikaba ritarahera abakoresha iryo barabara bavuga ko imodoka zabo zononwa n'ibinogo biri muri iryo barabara murumva ibindi kuri ino nkuru mu ijwi rya tiarive ndayishimiye ni inkuru yateguye n'ijwi rya amerika biciye ku bakunzi bayo mu gihugu c'uburundi ibikorwa byo gusanura iryo barabara ringana n'ibirometero mirongo itanu na bibiri byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe byugurugwa icese kwa cumi na rimwe z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri inyuma yaho haribonekeje amamashini mu ibarabara atanguye kurikora ariko mu nyuma ntawasubiye kuyabona ikizokumenyesha ko hari ibikorwa biriko birategurwa ni kambi y'abashinwa iri mu kigwena n'aho bategurira ikariyeri mu rubindi inyanzarake ku bijanye n'ububi bw'ibarabara nta kirahinduka ibarabara ririmwo ibinogo ubuho imvura yatasuye byuzura amazi abagendesha imodoka bakagumana imyidogo ibarabara nyanzarake rumonge ryubakwa n'ishirahamwe ry'abashinwa yitwa ciko ku mfashanyo yatanzwe yatanzwe n'ibihugu by'abarabu ingana n'imiliyaridi hafi mirongo umunani n'imwe n'amajana atanu mu kiringo c'amezi mirongo ibiri n'ane ikiringo gisa n'icarangiye kandi ibikorwa nyezina bitaratangura ku wa cumi na rimwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uwahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga iyome bunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma ibikorwa bidatangura inyuma y'indwi zibiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika inyanzarake kuraba iby'iryo barabara aho hose kwari kugira ngo ibikorwa bitangure kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umushikiranganji w'ibikorwa bya leta yaramenyesheje ko icahora kizibiye itangurwa ry'ibikorwa cavuye mu nzira naco kwari ugusinya amasezerano yo kongera imiliyaridi cumi n'umunani z'amarundi ku mahera yari ategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere none kuva ico gihe gushika ubu ibikorwa bigeze he ibarabara rimeze gute yego bitezwa kuba ribiko amashimo atezwa kuba menshi ampisi imodoka zigashishikara gushaya zinyerera ibaba rivanye akaryo rimeze cagera umwanya munini rivanye kubera ibaba riribi n'imodoka zacu zirapfa ubu uyivura nayo imaze kugwa ibarabara ryononekaye cyane imaze kononekara ubu unamarotire amaraso urabona nahajya ko bariko barahindagura amaraso kubera iki aguma ahimbagurika kubera ivyo binogo biri kuguma bibandanya abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu rumonge n'imakamba bemeza ko urugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha atatu masabo idi tuwamusanze aho ariko akoresha imodoka inyanza rake urabona nk'ubu kuva barikoze twava hano gusuka mu rumonge nk'isaha n'inusu cyangwa utebye amasaha abiri ubu n'amasaha atatu ko ubuntu nyaruka kubera iki ibintu by'ibinogonogo biragaruka mu ibarabara abafata ingendo hari aho bashwanira abagendesha izo modoka ko bariko barabacerereza ko baba badashobora kwiruka cane ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nk'uko byemezwa n'uyu mufasha w'ugendesha imodoka kabura hasani mu bisanzwe urugendo nyanza aturumonge rero ubu turacererwa kubera bivanye n'ibarabara ukuntu ataburiri simate rifite ibinogo ampurisi imodoka sisipasiyo zirahera ampurisi amapine imodoka mu minsi mike ibiza yatanguye kuba nabi kuvugana n'abakiriya no kuvuga ingenzi ntabwo babyakira neza ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari imiduga ihakwepa igaca mu ijenda harehare kurusha guca mu rumonge ugiye i bujumbura bo samutaye mu bigo bara- harimo abashwana me urumva abantu ntibabyakira co kimwe ampisi harimo abo usanga bihuta ariko urumva bivanye n'ukuntu ibarabara ari bibi tugenda buke buke ampisi bagenda ba- baracekagurika inshuro ituma benshi muri bo harimo abatanga kuza barakwepa bagaca ruguru bucumi faustin afise akabare mu kigwena inzoga akaba azirangurira inyanza rake hari aho abura ukugenda zishikana mu kigwena asanzwe akorera urabona ibarabara ryacu ah, nyanza rake rumonge ni ibarabara ryahononekaye cyane kandi ibarabara ririmo ibinogo byinshi mbo nk'iyo tugiye kurangura imodoka ira- urashobora kuyibura tu- nk'akararo tuvuye nk'inyanza rake tujya aha mu kigwena urashobora kurondera nk'imodoka ati nkeneye imodoka injanira umuzigo mu kigwena nta mpaka kubaza ufise ibinganisha mfise ibi n'ibi n'ibi yangu imodoka yanje yoca yononekara kubera iryo barabara bene imodoka zica muri iryo barabara bama bazikoresheje kuko ibyuma bazishirako bitamara kabiri uwagendesha imodoka yunguruza abantu ati niyo baheza gukora iryo barabara bazohungukira byinshi kabura hasani niyo bamara kurikora twebwe akarusho n'inyungu tuzoba turonse bya bindi tuguma dukoma induru by'amarotire tuzoba bigize nti bigabanutse kuko tuzoba turiko turaca ahantu hameze neza ariko ubu tukiriko turaca ahantu hameze nabi tuguma dukomera induru rimwe amarotire abafata ingendo bava rumonge baja nyanzarake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika hari ibice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cane inkengera za tanganyika aho ni mu duce twa rubindi na mvugo urwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe muri utwo duce twa rubindi na mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri tanganyika bivuye ku ibarabara ryaga basaba ko ibarabara ryosanurwa vuba mu bushikiranganji bujejwe inyubako za leta basigura ko kuba hatarashika ishirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara arivyo vyatebeje gusanura ibarabara rya nyanzarake rumonge mu ntango z'umugambi ibikorwa vyagenzurwa n'ishirahamwe aruko kobuko ryari rirongowe n'umunyakoweti uwo nawe ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe vyotuma ibikorwa bibandanya vuba mu nyuma iryo shirahamwe ryahavuye rihagarikwa barondera irindi ryo rikorera mu ngata ubu naho iryo rindi rizogenzura ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi
hejuru ya amerika amakuru yacu turabandanirize muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ingabo za monusco kuva ejo zatanguye gufata ibirindiro mu duce tuberamwo imirwano hagati y'ingabo za leta ya kongo frdc n'umurwi wa m23 n'ibikorwa bigamije kubuza uwo murwi wa m23 gufata ibisagara vyo mu buseruko bwa kongo umenyeshamakuru jimmy shukurani bakomera ari goma abandanye no nkuru kuri uyu wa mbere nibwo ingabo za monesco zatangiye ku mugaragaro ibikorwa byo gufasha ingabo za congo frdc mu guhashya inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu no kurinda umujyi wa sake n'uwa goma imijyi ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya m makumyabiri na gatatu ibi bikubiye muri operasiyo yiswe springbok frdc ihuriyemo na monesco kuri iyi nshuro monesco yatangaje ko ibirindiro byayo biri muri lokalite za kimoka na kibati mu birometero cumi na birindwi gusa uvuye mu mujyi muto wa sake mu teritwari ya masisi aho niho operasiyo springbok ihuje frdc na monesco izatangirira bityo ikazakomereza mu tundi duce two mu ntara ya kivu ya ruguru mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage ibi bikubiye mu masezerano impande zombi zagiranye bikazibanda cyane mu burasirazuba bw'igihugu hari intambara z'urudaca nubwo ingabo za monesco zagiye gutangira ibikorwa bya gisirikare muri utwo duce bamwe mu banyekongo ntibazifitiye icyizere ahubwo bazishinja kuba zirimo guha inkunga inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu imiryango itabogamiye kuri leta ndetse na za sosiyete sivile ikorera mu ntara y'ikivu ya ruguru ejo kuwa mbere yabwiye abanyamakuru mu mujyi wa goma ko ntacyo bazitezeho uyu ni moise hangi wo mu muryango la voix de marginalize wasubizaga ibibazo by'abanyamakuru kuva monisco yagera muri iki gihugu cyacu twagiye duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye muri ibyo bibazo harimo umubare w'impunzi wiyongeye ndetse n'intambara n'imitwe yitwaje intwaro byose biriyongera ibyo rero bigatuma kugeza ubu ngubu nta cyizere na kimwe twebwe abaturage bo mu ntara ya kivu ya ruguru tugirira ingabo za monisco yongeraho asaba ubuyobozi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo amasezerano bagiranye na monisco ahubwo efaridesi ikarwanya m makumyabiri na gatatu cyane ko biri mu nshingano zabo z'ibanze turasaba abayobozi bacu ku nzego zose haba muri politiki ndetse no mu gisirikare gufata iki kibazo n'amaboko yombi kuko monisco nta kitumariye kandi twebwe nta nyungu dufite mu kubona monisco kuba bari mu materitware yacu byo bidutera akaga gakomeye ahubwo ubu ngubu icy'ingenzi ni uko monisco yatangira kwivana muri kongo espoir aspirine mwimuka wo mu ishyirahamwe riharanira impinduka muri kongo lid pour le changement wavuga ko kuba monisco igiye gufasha frdc muri iyi ntambara ari ugushyira mu kaga imijyi ya goma na sake tumeweza kuona kama ni hatari kwetu sisi kama vile raia tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko monisco imaze imyaka irenga makumyabiri iri hano iwacu ntacyo yakoze rwose ku ntambara zituzengereje ubwo rero kuba igiye gufatanya na fardc mu kurwanya m makumyabiri na gatatu ni umugambi mubishya cyane bafite wo gushyira umujyi wa goma mu kaga ko gufatwa na m makumyabiri na gatatu umujyi wa sake uri muri teritwari ya masisi wibasiwe n'ibitero by'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa kane gushize mbere y'uko ingabo za yase zihagera m makumyabiri na gatatu yivanye mu nkengero zawo kuba uyu mujyi ugiye kurindwa na monesco biteye impungenge nyinshi abahagarariye za sosiyete sivile muri teritwari ya masisi olivier kanyejomba ayoboye sosiyete sivile nshya nouvelle société civile du congo muri iyi teritware yavuganye n'ijwi ry'amerika kuri telefoni turagira impungenge kuko mu bushize icyizere monisco niyo ya mbere yatezaga igisirikari ubwoba cyereka ko emuventura ifite ibikoresho bihagije gusumba ibyo bafite ni nayo mpamvu natwe iyo mpungenge kugeza na n'ubu turacyayifite aho batangarije iyi springbok niho turi kubona emuventura iri gukaza umurego iri kurushaho kugenda yigarurira uduce yagiye ivamo hodari muhawe umuyobozi w'urubyiruko mu ntara ya kivu ya ruguru yungamo agira ati icyo kibazo cyo ntabwo cyabura kutadutera impungenge kuko monisco imyaka myinshi igihe cyose imaze hano muri congo ni abasirikare bameze nk'abakerarugendo nta gihe bigeze kugaragara ku rugamba bashikamye bafashe bafasha frdc ariko ubu ngubu mu gihe wenda barahiye bavuze ko bagiye kuja gufata iya mbere mu gisirikare ngo barwane muri aka karere kacu ka kivu ni ikintu ikintu tutabaziho mbese kirabaye cyatubera nka siripurize kuko ni ikintu tutigeze kubona kuri kuri monisco ingabo za monisco zimaze imyaka irenga makumyabiri n'itanu ziri muri congo kuva tariki makumyabiri ukwezi kwa gatandatu nibwo leta ya congo yatangaje ko ingabo za monisco zatangira kwitegura kuva muri repubulika ya demokarasi ya congo buhoro buhoro gusa nta gihe ntarengwa cyatanzwe na guverinoma kuba izi ngabo zose zarangije kuva muri congo kimwe n'izindi ngabo z'amahanga ziri muri congo iza monesco nazo zakomeje gushinjwa n'abaturage kuba ntacyo zabamariye mu kugarura ituze n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma jimmy shukurani bakomera urakoze amakuru yose rero y'izo ngwano zo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mushobora kongera kuyasanga yose kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com ibiganiro byacu tuje tubibandaniriza ku kibazo co gukura abana mu mabarabara yo mu Burundi ishirahamwe GSBM nanje nobaho rimaze kuvana mu mabarabara abana bagera ku bihumbi bine risanga umwe mu miti irama ari ukurwaruka rwobigiramwo uruhara mu rugendo yahoramwo aha muri Amerika Hugues Ardi Ruremesha yabibwiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka Hugues atangura amubwira intumbero y'urwo rugendo yahoramwo ngaha i Washington DC
icanzanye kwari kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri rya ndwi yahariwe nations unies assemble general hari amashyirahamwe atandukanye afise ibyo usanzwe ariko arakora muri ino si aba yateguye ihuriro kaminuza mu kijya kirungo c'indwi rero ndi umwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama inyuma yaho kuko dusanzwe dufise abadushigikira banadufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino naho usakajwe ko kwitabira icyo nokwita opportunity collaboration ni ihuriro ry'abanyamitahe ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashirahamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri afurika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri repubulika dominikene rero muri amerika y'epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akaryo keza rero ko kuronka ubutumire bwo kuza kuvuga ido n'ido ry'ibyo turi ko turakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva ibyo turi ko turakora badushigikire uretse no gushigikirwa nigire no ku bandi menye ng'abandi ngene babikora mbega amerika haba mu mico itandukanye yashyitse ku iterambere gute n'ubwo uruhara ugwaruka rwo muri amerika muri leta zunze ubumwe za amerika rwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo nibyo koko akanyoni katagurutse ntikamenya ubwetse ego nk'uko umugani w'ikirundi bivuga koko ego none muri make tusubira inyuma gato tukumva mu byo twavuze mu ntango y'uko mumaze gufasha abana bashaka ku bihumbi bine abantu bakibaza bati none nk'umujene nkawe wabitanguye gute kumbura ariko barakumva bavuga ati je ntaco mfise nkora ntaco mfise mfasha yohera he we wahereye hehe byagenze gute burya ikintu cose kugira gigire ishingiro eh, kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu uko ari n'uko yakuze eh, nkiri muto abavyeyi ni bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'ababyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe navukiye mu cy'ibitoki cya rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye cy'ibitoki cya bujumbura cy'ibitoki intara byatumye ntandukana n'ababyeyi uko gutandukana n'ababyeyi ntari niteze kwadushikiye giturumbuka kwatumye numva gutandukana kutampaye ibyizigiro muri je nca numva umenga ubuzima bumpeze ko naramuherereza ico gihe bituma numva umenga ntahuye ko umenga ndatawe amagorwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mwibarabara na kenshi nakunda kubwira abavyeyi banje nti jewe numva nkeneye kuja kwibera mwibarabara bakambatse ni iki gitumye ushobora ushifuza kuja kuba mwibarabara nambwa nti jewe nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumishe ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure no kunanirwa kwabo kumbure byabananiye ku, ku, ku, ku, ku kuturera ni amagorwa ni ingorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo nyine baba badufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kubaho ubuzima butoroshe bwo kuba kure y'ababyeyi cyane ibyo rero nti nibaza ko inzira nziza yo kujya mu ibarabara kurondera amahera hama nkayazana bakayasumisha kumbura byarabananiye ariko ngira amahirwe kubera kuba hafi y'ababyeyi kuba hafi y'umuryango ico ciyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kuja kw'ishuri ariko kangumamwo kuko ishirahamwe narishinze mpejije segondere amashure yisumbuye niho narishinga kuko nibwira nti birashoboka cane ko umuntu w'ugwaruka ashobora kugira ico aterereye aho aherereye n'ikibazo abona yokemura mu kibano ciwe niko gushinga iyo shirahamwe rero nababwira ko mu burundi dusanzwe tunabizi eh, ibice birenga mirongo itandatu ku ijana bigizwe no gwaruka kandi biravugwa ko urwo gwaruka ruri munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu ku mirongo ibiri n'itanu rero ku, ku, ku banyagihugu bagize igihugu cacu ciza c'uburundi e, miliyoni cumi na zibiri ibi- ibice mirongo itandatu ku- birenga mirongo itandatu kw'ijana bigizwe nu- nu- nu- na- n'ugwaruka ru- ruri munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu birumvikana neza ko eh, n'igihe ciza co kugwaruka gufata mu minwe n'igihe ciza co kugwaruka go- go- mu vyo rufise bike kuko si vyinshi bafise muga mu vyo rufise bike bakagira iyo hangiro ryo guterera umwe wese mu gisata aherereyemwo Mm. none ni kubera iki kuri wewe ubona ugwaruka kumbure rushobora kuba rufise ubwoba bwo gutangura igikorwa cyo gutorera umuti ibibazo vyo mu kibano byoba ari kubera uburyo ivyumviro bike ukudaterwa intege ikibazo kenshi kiba kiri hehe kuko mu kibano ibibazo ni vyinshi cane ubiravye ushobora kuvuga ati ugwaruka ru- rwicaye ku marigara rushobora gutorera ibibazo bimwe bimwe bihari bigenda gute ko akenshi usanga umengo babirekera abakuze canke bavuga bati sindabibazwa akenshi mu myaka ihitiye mu myaka iheze urwaruka ntirwigeze ruhabwa eh, ikibanza kirashe kugira ngo bashobore kugira icyo baterereye mu iterambere ryabo Eh, uko turezwe eh, ni- n'umuco wacu hari ukuntu umenga umukuru n'uwafise icyo avuga uri ugwaruka umenga ibyo ufise ubyo uvuga bihwanye n'imyaka ufise ariko ukuri kutubwira ko ukuri ni kuvuga uwukuze kuvuga uwukuzi Eh, nibaza ko uwo muco ari uwutuma ugwaruka rw'uburundi rutamva kumenga ruhamagariwe cyane kugira icyo rukoze hama hakaba no kubura akarorero keza Mhm.
ko kurinda eh, ko kugira icyo bakoze barabiye kuri bakuruwe hakaba n'ikindi kigira kiti ubwinshi bwabo kuronka ubuzi bikaba bigoye ubu urwaruka rwinshi rw'uburundi rugira ruti amahigwe ntayahari mu burundi Mhm.
kumbure ari hanze y'igihugu ni Mhm.
ukujima namba nk'uko abakera babivuga Ego.
ni ukujima nanga kurondera byumvikana rero ko uh, uwo muco n'ubwo zoportunite amahirwe ataraba menshi yotuma um- um- um- urwaruka rw'uburundi rwiyumvira kugira icyo rukoze ziracari intambamyi ibyo rero ku iragijwi rya amerika abanyonye barahamagara bagashikiza ibibazo n'ivyumviro batangiye guhamagara reka duhere ku witwa niyitanga ku murongo wa telefone niyitanga simon amahoro neza
yego muraho neza ego Eh, ndagira ngo umutumirwa ubu ntabwo akiri umutumirwa ubwo yageze muri studio ni umusango ego Eh, ndagira ngo rero mubaze kuba kuba urubyiruko eh, mwamwe banze kurwa Burundi ubundi kuba urubyiruko muri rusange ah, rugifite ikibazo eh, cyaba nk'ikibazo kiri muri sosiyete kuba rugikennye urubyiruko ruracyakennye cyane kuba nta bushobozi buboneka urubyiruko ah, rukiri rutoshye bakiri bato mu myaka makumyabiri mu myaka cumi cumi n'umunani kuba bo- bwa- bo batarabona ubushobozi mu buryo bwa mikoro nta- byo si imbogamizi ubwabyo ikindi ah, ngira ngo mubaze kuba kuba urubyiruko ru- rurangije amashuri eh, ya za kaminuza cyangwa iri- isanzwe aya ngaya eh, amashuri abanza ya segonderi kuba uh, rurangiza amashuri rudafite ubumenyi rusange ubumenyi rusange mu kuba rwakwihangira umurimo mu kuba rwatangiza imirimo igiye iciriritse mito mito ntabwo nabyo ari imbogamizi kuko ubu ngubu urubyiruko rubashije uh, ukarangiza nko kwiga segonderi u- hari icyo ushobora kwikorera cyafasha na bagenzi bawe
ego m- m- hari umuririmbyi wo mu rwanda nigeze kumva avuga yuko uh, ngo ngo amahirwe araguhunga ngo ariko ibibazo bikakurondera ibibazo birahari ntawo bideha birahari ariko u- kugira icyo umuntu wese aterereye biri mu mico itatu hari um- umuce wa mbere ugizwe eh, n'intwaro au niveau ya, ya guverinema barafise ico bariko baraterera nko mu mugambi bazanye wa payeje aho bahimiriza urwaruka uh, gutanguza imigambi y'iterambere bakanabashigikira mu kubaronsa uburyo eh, bwo bafasha gutanguza iyo migambi hariho eh, i- ni- ni- ni- n'iyindi ntererano iza ku ku- ku- ku- ku ruhande rw'amashyirahamwe eh, nka twebwe aho duhimiriza urwaruka tukabigisha tukababera akarero keza tukafata kuko n'umu- ntimwumve gusa ngo dufasha aba- aba bana abo bana mu bisanzwe ntitubafasha mu kubera ko ari abana mugabo nuko tuzi ko
muradutunga murumva ko tudahejeje kuheza ikiganiro cyose n'umwanya utubanye muto kuri mikoro yari diana ntinahazwe muhinga bw'ibyuma nadia taha yarafatikanije na saida hamdun twese tubifurije ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu turasura mu mwanya uri imbere mu yandi makuru